nongeye kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
yego turaca muri izo kirize bikazana na- n'amaraso agaseseka ariko twifatiye kuri ya madini muga tukayafata neza twoheza tukabana mu mahoro by'ukuri
uyu ni arikiyepisikopi gaturika wa bujumbura musenyeri evariste ngoyagoye mu nama y'abahuza cyangwa se abavunyi b'afurika inama ibera i bujumbura ni umwanya w'amakuru yo mu burundi nk'uko rero maze kubibabwira i bujumbura kuva uyu munsi hateraniye inama y'abahuza cyangwa se abavunyi mu kinyarwanda bavuye mu bihugu mirongo ine na bine by'afurika iyi nama izamara iminsi itatu yatumiwemo kandi abayobozi b'amadini n'abanyepolitiki bo mu bihugu bitandukanye eroge neza araduha iyi nkuru
abitabye iyo nama bava mu madini atandukanye aha twavuga nk'abakatolika abayisilamu abaprotesitanti hamwe n'abaortodogisi yugurura ibikorwa by'inama icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yavuze ko abahuza n'abakuru b'amadini bafise uruhare rukomeye mu kurwanya injyane zifatiye ku moko uturere ibyiyumviro n'amadini joseph butore yibukije ko abarundi batoreye umuti injyane z'amoko zari zarabazingamitse muri kahise icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yanagarutse ku civugo cy'iyo nama Quand nous, les Burundais, entendons ce thème...
iyo twebwe abarundi twumvise iki civugo kigira ngo uruhara rw'abahuza n'abaserukira amadini mu gukinga indyane z'amoko n'izifatiye ku madini duca twumva mu mitwe yacu ibiganiro bidaca hirya no hino naho birura nk'umuti birakinga umuhuza w'abarundi mohamed rukara nawe nyene yibukije ko uruhara rw'abaserukira amadini ruhambaye Les leaders religieux sont des mobilisateurs de masse.
abaserukira abandi mu madini begeranya abantu benshi icyarimwe bari mu kibanza cyiza cyo kwigisha abantu ibyiyumviro by'amahoro ku kwihanganirana no kubana mu mahoro hagati y'amoko atandukanye ibyo nabyo bitahari nta terambere rirama kuri bose rishoboka uruhara rw'abatumiwe muri iyo nama mu gutsimbataza amahoro ni ntangere na cyane cyane abaserukira amadini nk'uko bivugwa na bamwe mu banyepolitike evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi cndd fdd amahoro ntagira uruhande na rumwe amahoro ni aya bose umutekano ni uwa bose kubaho neza ni ibya bose mu gihe rero baje kwigira hamwe ingene bashobora gukinga injyane aho zifatiye hose natwe tukaba twifuza ko atanjyane zoba ku isi yose mu bihugu byose birumvikana rero ko tuza kubashyigikira kugira ngo tubatere intege babandanye batera imbere abantu baba- b'abamenyeshamana nibo bajejwe imitima y'abantu bose bafise igikorwa gihambaye kuko guhindura umuntu kamere yiwe ni igikorwa gikomeye na cyane cyane twibaza yuko bakoresheje ingufu baciye mu ijambo ry'imana bishoboka yuko abantu bose bashobora kugira imitima iri hamwe itagira agatose inzigo n'ishari musenyeri mukuru wacu diyoseze ya bujumbura asanga we na bagenzi be bagifise igikorwa gikomeye archevêque evariste ngoyabwo yabivuga afatiye ku kuntu abantu bibagora kwihanganiranira mu budasa bwabo demokarasi tuyimenyereye vuba ntirashika mu migenzo yacu ntiratunyura n'imigenzo nyine twopana muri demokarasi nyine twosangira ijambo nyine twokubaha umuntu wese naho yoba avuze iritadushimisha mugabo ibyo rero bizoza buhoro buhoro bizogerekana ko ari kirize kirize y'uko tutarashikira demokarasi y'ukuri ariko ndizeye yuko buhoro buhoro tuzotiba tukabishikako yego turaca muri izo kirize bikazana na- n'amaraso agaseseka ariko twifatiye kuri ya madini muga tukayafata neza twoheza tukabana mu mahoro by'ukuri umukenguzi amateka remy barampama nawe abona ko abanyepolitike bari bakwiye kwama bibutsa abanywanyi babo ko kudasangira ivyiyumviro bidahindura mugenzi wawe umwansi twebwe nk'abari mu bya politike tubona neza ko ari ngombwa ko tutahura neza yuko mu budasa bwacu twumve yuko ari nkenerwa ko twese tuba hamwe mu mahoro kandi tukagenda twuzuzanya umwe wese ahari ni ngombwa ko atahura ko akenera undi ubwo rero ko twe dufise abantu baro- tuba turongoye nk'ababa turi mu migambo itandukanye biba nkenerwa cyane uruhara rwacu kumvisha abo banywanyi bacu yuko bategerezwa kubana mu mahoro ubwo ntibitiranye umwansi n'umuntu runaka mudahuza ku cyiyumviro gutyo urwego rw'abahuza muri afurika rwaragiraniye amasezerano n'ubumwe bwa afurika mu vyerekeye gukinga no gutorera umuti amatati n'indyane nubwo biri uko ni gake ruhabwa ikibanza muri bene ivyo bikorwa mbere no mu matati aboneka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini nico kimwe Dr. Tienda Moro atwaye ihuriro ry'abahuza muri Afrika.
Ni kweli kwamba kuna mizozo tofauti tofauti kwenye nchi tofauti.
Ni vy'ukuri ko hari indyane mu bihugu bitandukanye na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Nico gituma twaje hano tubwira abaserukira amadini n'abandi barongozi bafite ico bajejwe kwiyo hadutse indyane nk'uko byabaye hano kwari ngombwa kuja hamwe tukiyunga kugira tuzitorere umuti. Ni ivy'igiciro rwose ko nk'abanyafurika tubona ko indyane zishobora kwaduka tukazikinga ariko kandi zimaze kwaduka tugatora umuti mu mahoro n'ubutungane ni byiza ko amaleta aduha ikibanza muraza gushika ubu abahuza ntibagishwa inama bihagije ubu niho turiko turasigurira abantu ku ruhare rwacu rukomeye mu gutorera umuti amatati mu mahoro n'ubutungane iruhande y'intumwa zaje ziva mu bihugu vya afurika hari kandi n'izavuye mu bihugu bimwe bimwe vya aziya urwego rw'abahuza muri afurika rwatanguye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu umuhuza wa mbere akaba yabonetse mu gihugu ca tanzaniya mu burundi urwego rw'umuhuza rwashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eroje urikaneza bujumbura ijwi ry'amerika
umuntu umwe yaraye apfuye yishwe na baramube ku mutumba wa Mbabazi muri komine ya Nyabikere mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu mu Burundi abantu batatu bagirizwa urwo rupfu batawe muri yombi Fidel Antoine Sabimana yakurikiye inkuru
uwo yari yapfuye yishwe azwi ku izina rya ndebukubwayo jerome yaba ku mutumba mbabazi muri komine ya nyabikere intara ya karusi nk'uko bivugwa n'ababanyi b'umuhisi ku mutumba wa mbabazi hari ejo mu ijoro ryaraye rikeye mu masaha ya saa yine aho bumva induru yaduka hagati ya jerome ndebukubwayo n'umukenyezi wiwe jacqueline nzisabira donavine nzeyimana ni mushiki we yari yapfuye aratubwira uko byagenze ibi nivyo bamukubitishije abana biyiwe abacuko biyiwe nibo babitweretse ahantu nya nyina wabo bana yabitaye bahejeje kumugandagura yaraciye mu idirisha icyumba baryamamo cyari ikinyene yaciye aza aca kubituru urugi kugira abasanga aha niho baca bamwakira bamushira imbere y'umuryango niho bamwiciye n'ibi bibando bikubita isoya n'ibiharage ibi bibando nyene bibiri hanyuma ngo musaza we nawe yaciye yaza ngo mu mutima ngo acagira ukugu urumva uwo mucuko wiwe niwe yabitwiganiye neza ati papa yarapfuye kandi yishwe na geridi mama nawe yamukubitse ikibando kabiri aho nyine uwo mwana abitubwiye twaciye turira kubera ejo yari agifise ubwoba bwinshi aguma avuga ngo papa ngo bamutwaye kwa muganga ngo azogaruka none ngo papa ngo mama yaramwishe ngo na geridi geridi ninde umusaza w'uwo mugore yarahacumbitse nta n'umunsi n'umwe wamujyana adashyitse ngaho muri uru rugo irari yandika umwami umubanyi w'umuhisi aremeza ko yumvise induru akaza no gutabara baravugije induru umugore we akoma induru akomye induru bariko barashwana bashwanye duce turaza tuje duce dusanga rero uwo mugabo bamugaraniye mu cyumba umunyamugore wiwe nawe yarahanyene muri saro baca bariko baratukana nyene n'uwo mugabo wiwe niko kumbe ntitwamenya yuko muramuwe nawe bari kumwe nyine mu cyumba je ndahashitse haciye umwanya mugabo nahashitse ntumva urwamo naciye mbona nyamuhungu nyine muramuwe asimvye urukuta asimbira muri saro mwene waramubaza ati none ngo ndiyo ngo ndiyo ngo nibiye ntacyo yamwishuye kubera yaciye asanga nyine iyo ngwano ihumuye aca asubira inyuma asubiye inyuma haciye nk'iminota itanu aca yumva iyindi nduru cyanyumva umwana ariko ararira yumva n'ibintu biriko birahongorana ha acaza ariruka aja ngo ariruka ngo aciye asanga ngo bamutundaraye ko inkuru nziza bosco uwundi mubanyi twasanze aho bari bagandariye ku rugo rw'umuhisi avuga ko yumvise ijambo rya nyuma ryavuzwe n'umuhisi aho bari bamutwaye kwa nyumba kumi kugira ngo afashe mu kurondera abamutwara kwa muganga turi umuntu kumwe yacikanye ubona umwe yacikanye n'ibiki ngo aramuhamagara ati ndiho ndiho ati nibiki ubwo nyene cyavuga ngo je nishwe na muramwanje iryo nyene yaheze iryo nyene ati atati impamba mbwa iryo ryo yapfuye arivutse niba ruta Regine umubanyi wundi aratubwira uko umuhisi n'umukenyezi wiwe bari babanye umwanya umwe batanyoye bari babanye neza mugabo banyoye naho bagaca babana nabi Senongo Severin umukuru w'umutumba wa Mbabazi yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu batatu bamaze gufatwa n'igi polisi ku mvu z'amatoza ifatwa ry'abo bantu batatu riremezwa no mu gipolisi gikorera muri komine ya nyabikere muri abo bafashwe harimo jacqueline nzisabira umutambukanyi wa nyakwigendera n'abandi basore babiri harimo muramu w'umuhisi imbabazi muri komine ya nyabikere intara ya karusi fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika
umwaka w'amashuri watangiye ejo kuwa mbere mu burundi ariko ishuri ryisumbuye ryo mu murwa mukuru w'intara ya cibitoke lise cibitoke ntirishobora gufungurira abanyeshuri baba mu buraro bw'iryo shuri rero umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka araduha inkuru
iryo shuri ryisumbuye rya cibitoke rifise uburaro bitegekanijwe ko rizakira abanyeshuri ijana na cumi na bane bose baba mu buraro bw'iryo shure umuyobozi waryo ashikiriza ko ryari risanzwe riheraniye abarironsa ibifungurwa abo bita fournisseur amafaranga y'amarundi arenga ku miliyoni ijana na zitatu afise impungenge ko bashobora kudatanga ivyo bifungurwa mu ntango z'uno mwaka batarishwe gushika uyu munsi dutangure kw'ishure amafaranga ntarashika ku makonti ariko twumvirije mu makuru bavuga yuko eh, bariko barabitunganya hanyuma ibijanye n'amafaranga yo gutunga abanyeshuri nayo nyene akaza nk'uko twavyumvikanye mu nama y'ingozi yuko tugiye kugabanya amadeni ivyo gusaba amakomande maremare aho bituma uh, watanga ifungurwa ateba kurihwa nawe agaca asaba ama- ico no kwita mu gifaransa les intérêts de retard yuko vyohagarara eh, uburyo buze buraza ku kwezi kumbura imbere y'itariki mirongo ibiri na zitanu nk'uko twavyumvikanye gutyo duheze turihe ah, abazana imfungurwa z'abana leonard ayishimiye anafise amakenga ko amafaranga baronswa kuri buri munyeshure ari mu ndaro atagikwiye umunyeshuri umwe ari mu ndaro atekanirizwa amafaranga amajana umunani ku munsi umuyobozi wa lise cibitoke akavuga ko ayo mafaranga atagikwiye kuko yataye agaciro kandi ko ibiciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga uwo muyobozi adondagura n'izindi ngorane ishuri arongoye rifise novuga ko dufise ikibazo nyamukuru kijanye n'ibura ry'ibitanda abanyeshuri baryamako Eh, ikijanye n'amamatera sinovuga ko ari ikibazo kuko turavye ibitigiri twiteze eh, ku mamatera dusanzwe dufise hano mu ndaro agera kuri majana abiri na mirongo itanu n'indwi turabona ko dushobora kuryamika abanyeshuri aho rero biruka mu gihe ibitanda dufise bitarenga ijana n'icenda Eh, muca mwumva ko abanyeshuri batari bake eh, baryama hasi abagera kuri majana abiri na cumi n'umunani gusa nibo barara ku bitanda basigaye bose bashira amamatera hasi Eh, dufise ikibazo c'ibitabu ico naco saha mu c'ibitoki gusa ngira mwarumvise yuko ababijejwe bavuze ko bagira batangire kurungika eh, ibitabo vy'abigisha kugira babe barategura hanyuma kumbure mu minsi iri imbere gatoyi ivyanyinshi navyo bice biboneka umuyobozi w'inyigisho mu ntara y'ibitoke aremeza ko amashure yisumbuye afise uburaro afise ingorane nyinshi harimo n'iyo gufungurira abanyeshuri bari mu ndaro ejide ngendabizi asaba abarongoye amashure kwikora ku bundi buryo bafise kugira bafungurire abanyeshure bari mu buraro mu kurindira ko leta ibaronsa uburyo abiziza ko vuba inyishu izoboneka ariko amashuri y'indaro arafise ikibazo cy'uburyo utashyira ku makonte icyo kibazo twagitanze ku- mu baturongoye he- inzego zo hejuru ngo mu kurindira barigunganije ishuri rira- rirafise abatanga imfungwa ya fournisere ubu rero abanyeshuri baje nta kibazo kinini gihari rimaze ko mu minsi iri imbere leta imaze kugira uburyo nibo baca barihaba ba fournisere amashuri izo ngorane irise ya cibitoke izisangiye n'ayandi mashure abiri nayo nyene afise uburaro ariyo rise butara iri muri komine bukinanyana na rise mare de sauveur de buhayira iri muri komine mugwi mu cibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'aho abahanga batatu bigenga b'umuryango w'abibumbye basohoreye icyegeranyo kivuga ko mu burundi hashobora kuba ihonyabwoko n'ibyaha byibasiye inyoko muntu bamwe mu barundi bagaragaje ko batakishimiye ariko hari n'abandi bavuga ko iyo raporo yafatiye ku bwicanyi buba mu burundi ni ukuvuga rero ko babyishimiye raporo ireba ibyaha ibyabaye kuva ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku cyo abarundi batayivugaho rumwe ku cyo abarundi bahora mu njyane zifatiye ku moko nibyo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye mu kiganiro muri isanga na leonard nyangoma umukuru w'umugambwe cndd kandi yahoze arongoye urunani senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi tubumve
ibyo bintu kugira bihagarare ubwa mbere na mbere ni ukuraba ikibitera icabiteye kuva bwikukiye ahanini buterwa na leta ziba ziri ku butegetsi iyo leta ikoresha umukazo ikoresha igikenye iyo leta itwarira intara kanaka cyangwa igatwarira ikagomba gutwarira umuryango canke ubwoko kanaka canke igasabikanya nabi ubutunzi bw'igihugu bamwe ikabaha abandi ikabima niho haduka ubwicanyi niho haduka ukuryana hagati y'abanyagihugu ahanini nka byose biterwa na leta ibiriho icyo gihe rero kugira ngo dushobore kubitorera umuti ni uko koko nk'uko twari twabiharaniye imbere ya mirongo icyenda na gatatu muri mirongo icyenda na gatatu tugashobora gushyiraho leta yitorewe n'abanyagihugu atagahato hanyuma murabizi yuko abari batowe umukuru w'igihugu y'imishuri atazayemera icyo yaciye agandagurwa haca haduka ugwimo aho sinavuze byabaye imbere rwa gasore kena yapfuye leta ziriho zikaba zahinduwe zahungabanye icyo gihe rero harabaye umudugara rurenga imyaka cumi mu gihugu haraba abantu benshi barapfa hanyuma haraba ibiganiro hanyuma rero harashingwa leta afata ikibanza n'amatora araba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu haravuka rero haraboneka leta yindi ivuye mu matora ariko iyo leta iriho kandi bimaze imyaka cumi n'umwe ni leta itibutse neza icyo twaharanira kuva kera yuko twe twashaka guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi no gusubiza ijambo umunyagihugu iyo leta rero yagobye gukoresha igikenye kujya kw'intwaro nyine z'igisoda abarundi cyane cyane bakuze bahumuye bazi bibuka mushikana nyangoma muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ibibazo bibiri ikibazo novuga ngaha nuko muvuze ko leta muraba ikintu leta eka yoha abanyagihugu ariko mu bihugu byateye imbere ahandi hari demokarasi bavuga ko kirazira kwiyumvira ibyo leta yagukorera ahubwo wewe umunyagihugu ni wowe ukwiye gukorera iyo leta ikindi kintu muvuze no gusubiza ubutegetsi abanyagihugu ariko kenshi na kenshi abanyapolitike mu mpande zose cyane cyane abatavuga rumwe na leta abanyagihugu bashize umengo ntibashaka kuhashyira bobo aho muhavuga kwiga urabona leta muri bihugu byacu kandi no muri ibyo bihugu mu bihugu byose leta ni ikintu gikomeye cyane leta niyo ifite ubutungane mu gihugu niyo ifite inzego zizejwe umutekano mu gihugu abasoda abapolisi abapolisi bo mu iperereza n'abandi iyo leta rero itiriganye sizi mbeshere umutekano urahungabana mu gihugu ariko turabizi yuko muri bihugu bavuga ko demokarasi iteye imbere cyane imaze gushika ku ntabwo iboneka abanyagihugu bama barikanuye iyo leta itiriganye barayamira kandi mugabo iyo leta kubahiriza amategeko amategeko yatowe tuvuge n'inama nshingamateka ariko ngaho iwacu uribuka frederic koje wemaze guhunga kenshi ubona bisanzwe kugira mbe narahunze umwaka uva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nkebuye ngobye gukebura leta baca bagurikirana ngo bavunge canke banyice aho rero niho izo leta zirimo demokarasi nicyo gisumbya izo leta eh, eh, za nka demokarasi ni ukuvuga ko eh, zirwanya eh, demokarasi irumviriza abantu irumviriza abo bose bariko barikebura n'abatukana bakabatuka bakabyumviriza abantu bagiye mu ibarabara ntibabarasa nk'uko byagenze umwaka wese nk'uko wabibonye gena abantu ariko yari yamiriza ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza gena abapolisi abasoda imbonerakure zaciye zitwara mu mangi y'igihugu zirarasa zirarasa zirasasika abantu mugabo ikindi gitandukanye muri ibyo bihugu byateye imbere mushana ya nyangoma ni ibintu biri mu mitwe y'abanyapolitike wewe wenyine wavuze ko muba murindiriye ko igihugu kibaha canke kibima ibyo bintu byova mu mitwe y'abarundi gute kuzera amaso muri leta igihugu aba- eh, ko kibaha igihugu kibima abanyagihugu barindira ko leta ibaha O- iyo nahejeje A- abanyagihugu kuvuga, canke nahejeje abanyapolitike?
kubisigura frederic eh, iyo leta ntibishaka iyo leta rero itabishaka itumviriza abanyagihugu iyo binaniranye ntihuca ubona yuko hamwe abanyagihugu batangura kwicira imanza abanyagihugu batangura gufata ibigwanisho ngo bagiye kurwana n'ibindi kugira ngo bikure kuri iyo leta abanyagihugu rero leta y'umukazi iyo ari yo yose nta na hamwe yigeze inanira abanyagihugu bahagurutse ngo bayirwanya uribuka basomoza bose baragiye Na- n'abandi haba muri afurika ba kompawore baruka kugenda iyo eh, binaniranye rero mu mategeko abanyagihugu barasho- birashoboka ko bashobora gukoresha inguvu kuko iyo leta ibikoresha inguvu kandi baba babifitiye uburenganzira kuko amasezerano mpuzamakungu ya ya oni aratanga uruhusa baravuga bati iyo hari leta ikanamiza abanyagihugu itwaza ku gikenye abanyagihugu barafite uburenganzira bwo kuyivuna bagomba bagafata n'umuheto urubanza bagakomeza urubanza bagakoresha rworoshe abafite nyangoma uburenganzira.
urubanza rworoshe kandi ko muvuga ko mukunda demokarasi urubanza rworoshe igihe cyose hari leta itumviriza abanyagihugu byiza no kujya mu matora abo banyagihugu bak- bakayikurako uko siko byateza kugenda iyo leta wumvikana ibyo abanyagihugu ntishobora gutunganya amato- amatora ntishobora gutunganya neza amatora amatora meza si ukuvuga ngo ngo ngo ni uko abantu batoye bagapfa gutora ibyo ari byo byose bategetswe batabitswe ngo haca haza inzego zubahiriza abanyagihugu amatora arafise ibiyaranga kugira bavuge bati amatora ya- yagenze neza amatora yamazirana n'igitsure n'igikenye n'agahotoro ikindi kintu gihambaye ni uko hari abanyamigambwe amatora muri ibyo bihe bibi iyo amatora atabaye mu bihe byiza mu mwuka mwiza uhura uhura kenshi hatorwa ibihume uhura hatorwa abantu bajya bayitere itere yaratowe Itere na- nyangoma muri ko muvuga ibintu haheze imyaka myinshi cyane rwose baratowe Ikindi- ikindi kintu gihambaye nyangoma ni uko kenshi na kenshi nk'abanyapolitike afite imigambwe kenshi usanga ata abanyagihugu bari inyuma yabo reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika kaduha ijambo bonaventure bonaventure mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyiyumviro nagira ndamutse ego nagira ndamutse umusinga nawe nyangoma yego hanyuma icyo navuga nagira amaze nk'intererano abe aba- abarundi bose baba bariko bica abandi babahora ibi na biriya imigambwe ibyiyumviro byabo babihagarike kuko si iby'imana yaduhereye cyose iki gihugu cyacu cy'u burundi hanyuma nkaca nsaba abanyepolitike nabo bari hanze bahunze bagerageze barabe ingene bo- bosaba amakungu aga- agafasha muri muri ibi biganiro kugira ngo iganire nabo bose batavuga rumwe kandi bisanzuye atajya kuvuga ngo ngo baze no mu burundi cyangwa ngo bagende hariya bakagenda mu kibanza bose bumvikanye ko kuko turabona yuko umengo i- iyo biriko birajya biriko birajya ahantu habi bizotuma ubundi haduka ubwicanyi butagira izina dusange twasuye bya mirongo icyenda na kane bya kirindwi na kabiri n'ahandi Eh, murako- turasaba yuko leta yoroshe umutima kugira ngo iganire nabo bose batavuga rumwe murakoze murakoze bonaventure reka duhe n'ijambo joel joel mwiriwe neza ya mwakoze kumpa ijambo jewe icyo mfite navuga nashaka kuvuga kuri kiriya kuri iriya paje mwasize hariya kuri ku rubuga nashaka komantinga yego ku byerekeye eh, raporo ya, ya oni Mhm.
mu bisanzwe oni kuva kera yari ihari ariko zitatangazwa n'ukuntu ubu ngubu ariho babibonye ko bikenewe ko babireba ko ariho nyabwoko rishobora kuba mbe mwiyo minsi yari imbere muri ico gihe cyaheze boba bari hehe bariko bakora iki nk'igihe nk'igihe ibara ryagwa irindwi na kabiri inani n'umunani icenda na gatatu kandi ababikoze bose baracahari n'ubu nta nta n'ubwo bigeze batwara irahe byo byo bo babivuga kwiki murakoze joel rero reka duhe ijambo uwo mushantaye leonard nyangoma agira icyo avuze ku bishyikirijwe Eh, na urakoze, na Frederic.
desire bonaventure na Aba- ba- urakoze Eh, abashikirije ijambo bose ibyumviro byabo eh, mu by'ukuri eh, ikintu bose bahurije ko ni uko ibintu ntako byo yangara mu gihugu cyose ngo hasubire eh, kwaduka indyani mu gihugu cyose ariko na cyane cyane twihera ko mu burundi bwacu yuko eh, eh, bohoba ibiganiro bose basabye i- bavuze ibiganiro kandi ibiganiro nivyo bikiza igihe hari ingorane y'abantu hagati y'abantu n'aho baba ari babiri bicaye bakaganira nta nkeka baratorera inyishu y'ibibazo byabo ahari amaleta nk'uko frederic babivuze amaleta y'isoni akunda abanyagihugu yaba yumviriza ariko araganira igihe cose Eh, iki ibi ibi byiyumviro yashikiri- bashikirije desire na bonaventure na jewe ndabishigikiye Eh, uyu nawe eh, joel yavuze nawe nyine icyumviro ati hariho eh, runi yamyeho ati harabaye ingorane mu burundi haraba ubwicanyi eh, irindwi na kabiri itandatu na gatanu eh, umunani n'umunani iti iyo uni abanyagihugu barakomye induru ntiyigeze ibita bati bati none eh, ni kuki babibonye ubu igihe Um, inyuma y'iri- mirongo icenda na gatatu co no mwibutsa nuko eh, twarakoze ibishoboka n'igihe twariko eh, turagwana sinobibesha twariko turagwana twivuna abari bahejeje eh, ku- gusomborotsa abanyagihugu ico gihe twarasemereye cane kugira ngo habe ibiganiro maze ibiganiro biraba navyo bivyara amasezerano i arusha ayo masezerano y'i arusha rero eh, yarategekanya arategekanya yuko haba itohoza mu burundi ku bwicanyi bwabaye kuva burundi bwikukiye eh, gushika igihe twatera igikoma cy'amasezerano yarusha ni ukuvuga ubwicanyi eh, bwabaye imbere y'uko dusinya dutera igiku- dutera igikoma amasezerano yarusha nabwo nyine babonye abahinga babonye yuko habayeho nyabwoko bikemezwa n'amakungu ababikoze eh, ba- bagahanwa bagahanwa Eh, rero ntawuvuga ngo nuko babi- ngo ni ku cyubatokoritoza ni byiza ko barikora kugira ngo aberabere kugira ngo twirinde ntihabe eh, ihonyabwoko mu burundi nk'uko ijya raporo yaba- y'ujya mu gwi- uheruka mu burundi yabivuze iti nyabuna nyabuna ni ukuzitira eh, tu- tuta- tutaronerwa Nico- ako niko kamaro kavyo
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero turabashimiye cyane gusa mbibutse yuko uyu munsi bujumbura hatangiye inama y'iminsi itatu y'abahuza ni ukuvuga abavunyi bavuye mu bihugu mirongo ine na bine bya afurika izamara iminsi itatu yatumiwe n'abo- yatumiwemo n'abayobozi b'amadini n'abanyapolitiki bo mu bihugu bitandukanye bararebera hamwe uruhare rw'abavunyi abahuza mu gukumira no gukemura amakimbirane amahane n'intambara ndabashimiye cyane rero maze mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza